iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho abakoresha uburyo bwa taransiporo rusange mu mujyi wa kigali bifuza ko abayobozi bawo bakorohereza abashoboye gushyira imodoka zabo mu muhanda mu rwego rwo gufasha gukemura ikibazo cyo gutwara abagenzi gikomeje kuba ingorabahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta akaboyi nibyo atubwira abakoresha imodoka rusange binubira ubuke bw'imodoka zitwara abagenzi muri uyu mujyi wa kigali utuwe n'abarenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu ariko wirirwamo n'abagera kuri miliyoni ebyiri ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buvuga ko mu bagenda cyangwa bawukoreramo cumi n'umunani ku ijana aribo bakoresha imodoka rusange moto zigatwara mirongo itatu n'umunani ku ijana mu gihe mirongo ine na bane ku ijana bakoresha imodoka zabo abatega imodoka rusange bakemeza ko bashobora kumara amasaha agera kuri abiri ku mirongo babuze uko bajya mu mirimo yabo kugeza ubu nta minota ntarengwa ubuyobozi bwashyiriyeho umugenzi agomba kumara ategereje imodoka gusa abakoresha izi modoka ntibishimira uko bafatwa muri ya gare ya nyabugogo hariya mutunze umurongo gutyo umurongo uvuye ahangaha ukagera hariya ibisi imwe ikaza igafata igice abandi bagasigara bakategereza ya yindi uko igaruka hashobora no kuza n'eshatu kugira ngo muzagende ye baba we amasaha abiri se ntaba ahagije wenda kuba ugize amahirwe ukabona itagisi cyangwa atatu nageze ahangaha saa mbiri zibura iminota icumi nari ngeze hashika kwivuza bampaye itike ya saa sita icyifuzo cyacu ni uko mwadukorera ubuvugizi uyu muntu akajya agendera isaha ku isaha abavuganye n'ijwi rya amerika basanga umujyi ukwiye guha uburenganzira abantu ku giti cyabo bafite ubushobozi bwo gutwara abagenzi gukora ako kazi nta yandi mananiza nta na rimwe icyo kibazo gishobora gukunda igihe cyose uyu mujyi wa kigali ukiriho ikintu cyitwa taransiporo muri monopole kuba barafashe abantu bari bifitiye taransipoti zabo bazikoresha mu muhanda bakazikuraho bakazihereza umuntu umwe ngo ngaho nagende akore akazi ka taransiporo imodoka zibe nyinshi kuko ni nkeya abagenzi babo babura uko bagenda kandi byitwa ngo amasosiyete yemeje iyo gahunda zirahari mwadukorera ubuvugizi bwira bagashyiramo imodoka nyinshi tukajya tugira tubona amamodoka ku gihe abatunze n'abatwara imodoka rusange nabo bemeza ko iki kibazo kigoye bitewe ahanini n'uburyo abashoferi bategekwa gukora mu mihanda imwe bakabuzwa indi ikibazo cya taransiporo mu rwanda imodoka ni nkeya cyane kandi abantu ni benshi ikindi kandi ugasanga umuntu aguze imodoka bamutegetse umuhanda agomba gukoreramo by'ukuri bafunguye umurongo bakavuga bati buri muntu wese ufite ubushobozi bwo kugura kwasiteri cyangwa minibisi nagura ze mu muhanda atwara abagenzi ntabwo iki kibazo cy'abagenzi ubona baba bahagaze nyabugogo cyangwa se mu mujyi wa kigali nimugoroba na mu gitondo cyaba kirangiye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nibwo ubuyobozi bw'umurwa mukuru w'u rwanda kigali ndetse na rura bafashe icyemezo cyo gukura amatagisi mato mu mihanda yo mu mujyi rwagati ku buyobozi intego yari ukugabanya akajagari nubwo ikigaragara bisa n'ako icyo twitaga akajagari bwagabanutse mibereho uburenganzira n'inyungu za bamwe byarabangamiwe cyane uyu ni umwe mu bari batunze imodoka mu mujyi wa kigali uba usigaye akorera abandi akazi kabaye ak'abantu bafite ubushobozi rubanda rugufi bo babihombeyemo impamvu babihombeyemo ni gute niba ko umuntu yabaga afite agatagisi kamwe tubiri akajya mu muhanda akahabwa otorizasiyo ariko kuva bazikura mu muhanda bavuga bati ni kampani mbese ni ukuvuga ko twebwe bari abashoferi twakoreshaga izacu twarazigurije tujya kuba abashoferi babo tugenda n'ifite abana biga ubuzima bwarahagaze bamwe ntibasubira ku ishuri kugeza ibigo bitatu gusa kbs rftc na royal express nibyo byatsindiye gutwara abagenzi mu bice byinshi mu mujyi wa kigali ni ipiganwa abafite amikoro make batabashaga kuzuza ibisabwa barivuze nk'irije kuba heza nubwo kompanyi eshatu arizo zatsindiye isoko ryo gutwara abagenzi mu duce tunyuranye tw'umujyi wa kigali ndetse zigashyiramo imodoka nyinshi mu kwezi kwa munani uyu mujyi wari wagaragaje ko izi modoka zidahagije ubuyobozi bwabo bwemeza ko kugeza ubu hari bisi makumyabiri na zirindwi zitwara abagenzi rusange ariko bukagaragaza ko hakenewe izigera kuri magana atanu mu byo umujyi uteganya harimo ko zashakishwa binyuze mu rindi piganwa ni nako kandi uyu mujyi wa kigali unatangaza ko ufite undi mushinga wo kureba uko imodoka zitwara abagenzi zagenerwa imihanda yihariye uyu ni bwana gatabarwa emmanuel ushinzwe ibikorwa remezo muri uyu mujyi ingufu nyinshi turimo kuzishyira mu guhindura imitware y'abantu rusange kugira ngo noneho wa muntu wirirwaga muri ambutiyaje atinda abone yuko uwagiye muri bisi ari we wamusize kuruta uko ubu abantu babona ko ugiye muri bisi ari we ugiye habi harimo harasabwa imodoka nyinshi kandi zigezweho harasabwa imihanda ka- yihariye ya- y'amabisi hasaba guhindura imyi- imyumvire iyanjye n'iyawe n'iy'undi mugenzi kugira ngo twumve yuko kugenda muri bisi atari cyo kibazo ikibazo ahubwo ari ukugenda mu modoka yawe imwe iteza ambutayaje yangiza ibidukikije so urumva ni urugendo rero kuko ntabwo ari ibintu biza kugira gutya eh, ngo birahinduka umunsi umwe iki kibazo kigiye kumara imyaka irindwi kivugwa amasosiyete yatsindiye amasoko akagaragaza ko atari yo mvano y'ikibazo cyo gutwara abagenzi cyugarije kigali twahirwa rudoviko uzwi mu izina rya dodo afite kompanyi nayo yatsindiye iri soko kiriya kibazo dufite wenda ni ikibazo cya traffic jamu iba mu masaha ya nimugoroba n'amasaha ya mu gitondo Kuba iyi modoka kuba aya masaha ari imbere agiye kuza iyi modoka imara isaha yose itaragera kimironko kujya kugaruka isaha imwe n'igice ira- i- ibi- iba irangiye ikindi cya kabiri babaje ngo wenda ngo twihariye amasoko cyangwa twihariye umujyi si- siko bimeze ibyo ngibyo ngira ngo hari hari n'izindi kampani zajemo muri iyi minsi za- zirimo zirakora ubu ngubu tuvuga dushakira umurongo wacu tunyuraho twenyine gusa Eh, ntibyakoroha bya- im- abantu bakwihuta ba- ba- ba- umuhanda vuba cyane ntabwo batindamo muri uku kwezi kwa cumi abayobozi batatu bakuru bo muri rura birukanywe mu mirimo yabo abo barimo umuyobozi mukuru w'agateganyo umuyobozi ushinzwe imari ndetse n'uwari ushinzwe abakozi n'ubutegetsi kugeza ubu ntawamenya niba ikibazo cyo gutwara abantu mu mujyi wa kigali cyaba kiri mu mpamvu zaba zarirukanishije aba bayobozi gusa itangazo ryaturutse mu biro bya minisitiri w'intebe ryavugaga ko aba bayobozi bazize imyitwarire n'imiyoborere idakwiye nta bindi bisobanuro byatanzwe kuri iyo myitwarire n'imiyoborere idakwiye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumutaho mu rwanda kandi polisi y'igihugu iraburira abaturage bose ko nta tsinda na rimwe ryemerewe kugira izina ryiyita mu gihe rikora urugomo n'ihohotera ibyo bibaye nyuma y'uko ibikorwa by'urugomo bigaragaye mu duce tumwe na tumwe tw'akarere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba inkuru irambuye tuyibaze gloria tuyishime urugomo rugaragara muri rubavu rutuma hari abaturage batatinyuka kwitabira telefone mu muhanda kuva saa kumi n'ebyiri cyangwa ngo bakomeze bakore imirimo yabo batuje mu duce twa muhuru ndetse na kiziba mu murenge wa gisenyi niho abaturage bavuga yuko bakomeje kwibasirwa n'urugomo rukabije kugeza n'ubwo uretse kwibwa banakubita kugeza ubwo bakomeretswa ijwi ry'amerika ryasanze hari bamwe mu baturage baherutse gukorerwa urugomo aribo ngendahimana faustin ndetse na kwizera onesifore
ndi gutaha mu masaha ya saa tatu n'igice baramfata banyaka amafaranga banjyana na telefone nkomeza kugumbana nabo banca igisebe mu mutwe baraca amabuye icyo gisebe ndi kubona nicyo ufite nicyo mfite n'icyabuzukuru ba shatani iyo bakwatse amafaranga ukabagwanya niyo mpamvu ibisebe nk'ibi ngibi bigenda bicira ni ikibuye naritabaraga maze kwitabara nshiga kino gisebe gukure hano mu mutwe mbona telefone birangira bayitwaye amafaranga ni kofi aba baje mu nzu gutya bafata telefoni ni muri kontwari nyine bara- barirukanka urabareka nubwo aba baturage bakomeje kwibasirwa n'urugomo bagatabaza ubuyobozi bubishinzwe baravuga ko bibi by'ubusa kuko babafunga bafungurwa bagakomeza gukora ibi bikorwa ndetse bakanahohotera ababarezi badusobanuriye ko bahohoterwa ntibatabarwe na bagenzi babo kuko batinya ko byabagiraho ingaruka nta muntu ugomba kugutabara kuko bose barabazi umuntu ashobora kugira gute ashobora kugukubikira n'ahantu abantu bareba na gutya ufite ibingibi gutya bashobora kuza hano biyaminiye bagutya bakaza bakakwaka
ni telefoni icyo gihe nari mari nyine barirukanse kandi iyo birukanse woga ukabakurikira no kukwica bakwica nyine umuvugizi wa polisi y'u rwanda cp john bosco kabera arasubiza iki kibazo yihaniza abakora urwo rugomo
icyemezo mvuye nta tsinda nta gurupe nta shyirahamwe tuzi aho ngaho cyangwa ari hose mu gihugu ryavuwe ngo rishinzwe guhungabanya umutekano cyangwa na- cyangwa rishinzwe gukorera urugomo abandi baturage iyo nta nta rihari ubu bakora ibintu ku giti cye akiyitirira akiyita izina runaka ubwo urumva ko cyaba ari ikindi kibazo nyine niba niba- niba yita umwuzukuru wa shitani itsinda cyangwa se ikipe y'abantu bangahe bazwi ngo bagenzi bate bashinzwe gukora urugomo no guhohotera abandi baturage ibyo ntabwo byashoboka noneho ngo kugira ngo yumve ko ah, ari umuntu udasanzwe nta- ntabwo ibyo byemewe urumva noneho byaba ari ari ukwita n'ikitariho uyu muyobozi kandi asaba ko aba baturage bajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo iki kibazo kibashe gukurikiranwa turabatinyuye umuntu ugusagariye umuntu ugutera ubwoba umuntu ushaka kukubinikiranya cyangwa se ashaka kuku- kuba yagukorera ibitemewe n'amategeko ni ukubivuga tukabikurikirana Eh, abaturage ntibashira impungenge kandi nawe ngaho niba wagenza urabona ko bakora akazi kabo bakora ibintu bitandukanye bari mu mirimo yabo ba- barahinga baracuruza umujyi wa rubavu uragendwa ubwo rero u- undi u- ujye- ujye- ubu- ubumvise hano uwa- uwakoze urugomo namenye ko agomba kuba ya- yaduha amakuru ahubwo aho byakorewe kugira ngo uwo muntu wabigizemo uruhare tumufate ejo atazagira n'undi akorera urugomo itegeko rihana ry'u rwanda nimero mirongo itandatu n'umunani bibiri na cumi n'umunani ryo kuwa mirongo itatu kanama umwaka wa bibiri na cumi n'umunani riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'umunani ivuga ko kwiba hakoreshejwe ikiboko cyangwa ibikangisho bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu kitarenze imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi ya miliyoni eshatu ariko atarenze miliyoni eshanu ingingo y'ijana na makumyabiri na rimwe y'iri tegeko ivuga ko umuntu wese abishaka ukomeretsa undi umukubita cyangwa umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje aba akoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi y'ibihumbi magana atanu ariko ntarenze miliyoni imwe icyakora icyaha cyakorewe umwana umubyeyi uwo bashyingiranywe cyangwa umuntu udashoboye kwitabara kubera imiterere ye y'umubiri cyangwa mu bwenge ahanishwa igifungo kirenze imyaka itanu ariko kitarenze imyaka umunani n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenga miliyoni ebyiri dukurikije ibiri muri iryo tegeko iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byagambiriwe byategewe igico uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka icumi ariko kitarenze imyaka cumi n'itanu n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi ya miliyoni eshatu ariko atarenze miliyoni eshanu ibi bikorwa by'urugomo rutavaho mu karere ka rubavu birigaragaza mu gihe hakurya y'umupaka mu gihugu cya kongo habera imirwano ishyamiranyije umutwe w'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za fardesi tuyishime gloria ijwi rya amerika mu karere ka rubavu tuve mu rwanda tujye muri uganda ku mupaka uhuza ibyo bihugu byombi wa bunagana uri mu maboko y'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu uwo mupaka wari ufunze mu minsi yashize ariko ubu ni urujya n'uruza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahezi yagiye kureba uko bihagaze
uko nuko byirirwa bimeze muri iyi minsi aho ibunagana iminota mike ubona abantu baje ari benshi bikoreye ibintu biremereye bambuka baja muri kongo baturutse uganda muri munota ukabona abandi binjira muri uganda ari ntacyo bikoreye twamenye ko abinjira bava iwabo kuza guhaha bagasubirayo bikoreye abandi mu bikoreye imizigo akaba ari abahunguka ijwi rya amerika ryavuganye na bamwe muri bo bamwe bahungukaga banezerewe
turi kuja iwacu muvuye he tuvuye nyakabande nyakabande bimeze bite nyakabande udashaka kuja mu nkamba ari kugaruka mu kongo none duhisemo kuba turi kuza yewe ubwo inkambi mwayitinye oya nto twayitinya ni uko twumvishije bamwe bari kugenda abandi bari kugaruka natwe ngo reka tugaruke bamwe mu bazaga guhaha batubwiye ku kibazo kiri iwabo muri kongo ubu ngubu bo ikibazo cy'inzara ntacabura kubera ko amasasu a- agiturika ntabwo abantu bakoze neza mu mirimo yabo ngo bahinge Eh, nicyo kibazo bafite ariko buno bari guhinga nta kibazo none uvuye guhaha iki mu buganda n'ibirayi ibirayi hakurya se mwejeje iki muri kongo ntabwo imyaka yari yera ibirayi ntabyo ibishyimbo ntibyari byera ntihari umu- niho niho mbese ni ugus- turi gusoramaho umushogoro mbese n'inzara dufite inzara abantu barahunze ntibahinga Iyo- iyo batwejeje mba nagiye guhaha mu- mu buganda
nta kibazo ikibazo gihari gusa ni ukureba ko abantu bafite inzara barashonje naho bo abantu baracyashashana ba- kugira ngo barebe uko babaho tu ariko nta kigendeka kiriyo pe bo twe twihanganye tukagumayo twarahinze ubu imyaka ni mikuru benshi mu twavuganye bavugaga ko bamaze igihe batumva urusaku rw'amasasu kandi ko bafite umutekano ariko ngo ntabwo bazi igihe uyu mutekano uzamara batari bongera guhunga byerekeranye n'imitekano ho tumeze neza nta kibazo Eh, hanyuma uwo muri mu gice gitunzwe n'abamenyeshyamba mubana nabo mute abasirikare ko mbona nta kibazo si nta musirikare waza akakubyina ngo ngo uva uje kunkorera umurimo cyangwa ngo ngo ubashanye umuntu nta kibazo kirimo pe ni abasirikare nta nubwo tunababonagaho cyane bari mu kazi kabo iyo ngiyo ku muturage nta kibazo- nta kibazo ari sefu kuva bagera muri bunagana nta kibazo kirimo umutekano ni sawa kabisa turi kugenda nta kibazo nta kibazo twagiye twi- tugenda dufite ibibazo ariko nyuma dusanga ko nta kibazo umutekano ni rwose abasirikare ba M23 ntacyo babatwara ntabwo babagirira nabi nta kibazo kabisa nta n'umusirikare wa mvendura yaguhagarika n'uvuye za bunagana umanuka nta kibazo haba ku ruhande rwa uganda n'urwa kongo nta muntu ubuzwa kwinjira uwo ari we wese n'ibyo afite arinjira kandi agasohoka kandi nta n'ibyangombwa by'inzira bisabwa icyakora ku ruhande rwa uganda abinjira bose bagomba gukaraba intoki n'amazi arimo umuti kandi bagapimwa umuriro mu rwego rwo kwirinda ibyorezo birimo ebola na covid cumi n'icyenda nk'uko abashinzwe iby'ubuzima bari bahari batubwiye ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda tuve muri uganda twerekeza mu burundi hagati muri iki cyumweru dusoza mu mujyi wa bujumbura perezida evariste ndayishimiye yafunguye inama y'abikorera ku giti cyabo atangaza ko urwego rwabo rugiye kwitabwaho inkuru tubaza thierry ndayishimiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera i kigali mu rwanda iryo huriro ryitezwe mu kwerekana neza intambamyi zituma intererano y'abakorera mu gisata c'abikorera utwabo itagaragara hamwe n'icokogwa mu ntumbero yo guteza imbere ico gisata c'abigenga mu burundi iryo huriro rikazotuma kandi ico gisata gitera imbere mu bijanye n'ubutunzi eka mbere habeho no gutanga ubuzi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ari nawe yuguruye ibikorwa by'iyo nama yamenyesheje ko ibitari bike biriko birakogwa kugira ngo ico gisata gitere imbere urugero rwatanzwe n'ibijanye no kurondera ubuzi kugwaruka ibanki y'ugwaruka yashizweho hamwe n'iy'abakenyezi n'ibindi Ces derniers jours ont été marqués par la fermeture de plusieurs unités de transformation.
mu gihe rero uburundi bwiyemeje korohereza abakorera muri ico gisata umukuru w'igihugu yaneguye ingene iryo huriro ribaye hari amahinguriro amwe amwe yugariwe ibikorwa harimwo ayahingura imitobe n'imivinyu kubera atakora yisunze amategeko yaciye ahumuriza abagwizatunga birababaje kubona nk'umuntu ashobora gukora ikintu azi neza ko ari uburozi ariko arakora kandi akigaburira abantu nibaza yuko tugiye kubisubiza ku murongo hanyuma abo twasanze atari uburozi tubereke neza ingene babikora ku neza ya twese kuko n'igihugu kirakeneye amakori ntikinezerwa rero amahinguriro ariko arugara umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yanagabishije abantu bakibika amafaranga mu nzu zabo aho kuyatwara mu mabanki ko umunsi umwe bazobyuka yahindutse nk'ibipapuro Nous avons une anomalie dans notre pays. Je sais que dans vos maisons se trouvent beaucoup, beaucoup.
ati dufise ikibazo hano mu gihugu cacu ndabizi neza ko mu mazu yanyu habitsemo amafaranga menshi menshi cane mu burundi hari umuco mubi wo kubika amafaranga muco bita kuyabika mu ihembe iryo si iterambere mu butunzi birakwiye ko amafaranga atembera mu bucuruzi rero hari abantu benshi bakiri inyuma aho biyumvira ko iyo bafise amafaranga mu nzu ariho baba ari abakire abo nabo ni abagwizabukene amafaranga ategerezwa gusohorwa muri ayo mazu hagiye gutorerwa umuti ico kibazo umunsi umwe ayo mafaranga bazosanga afise agaciro nk'ak'impapuro ndazi ko nzobikora Un jour, je sais comment le faire. Cet argent deviendra des papiers. Argent caché dans les maisons, un jour deviendra des papiers.
aha yabateye akamo ko kuyatwara mu bigo bisanzwe bibika ayo mafaranga kugira ngo ashobore kwifashishwa n'abakeneye ingurane mu mabanki mu ntumbero yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu albert zefake umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa bya banki y'isi mu gihugu c'u Burundi angola repubulika ya demokarasi ya kongo na sao tomu nawe ari mu bitabiriye iryo huriro yamenyesheje ko banki y'isi yiteguye guteza imbere amahinguriro yose ateza imbere uburundi na cane cane atanga akazi ku bantu benshi kugira ngo ubushomeri bugabanuke mu gihugu c'u Burundi Il n'y a pas de création d'emplois sans réforme forte.
ati nta hangiro ry'ibikorwa ryobaho hatabanje amavugurura akomeye agenga ibikorwa biteza imbere igihugu mu ntumbero twihaye izobandanya yo guherekeza uburundi banki y'isi irashigikira kandi izobandanya gushigikira ibikorwa by'igisata c'abikorera utwabo ibicishije mu mishinga yo kwihangira ibikorwa biteza imbere abenegihugu bishirwe mu bikorwa kandi bikorwe mu buryo bugezweho notamment dans le secteur du numérique, par exemple.
bimwe mu byashikirijwe n'abitabiriye iyo nama bijanye n'intambamyi zihanze ico gisata izo zikaba zirimwo ubukene bw'ibikoresho bikenewe kugira ngo amahinguriro ahingure ibikwije ibisabwa kandi byinshi inyubakwa zo gushiramwo umwimbu hamwe n'izo guhinguriramwo ibitegwa n'ibindi ku bijanye n'izo ntambamyi leta y'u Burundi bicishije mu bisata bibijejwe harimo n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubudandaji n'amahinguriro iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo ico gisata gitere imbere ivyo byashikirijwe n'umukuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye berekanye kandi ko Burundi bufise ibitegwa vyiza bihingurwamwo ibifungurwa vy'akanovera nk'icayi ibikaju n'ikawa akaba ari naco gituma ayo mahinguriro ngo akwiye gushigikirwa ni ku nshuro ya mbere iyo nama yahurije hamwe abikorera utwabo ku rwego rw'igihugu ibaye umukuru w'igihugu yaciye atangaza ko iryo huriro yise umuzinga deyi rizoja riraterana rimwe mu mwaka insiguro yatanze nuko basabwa gukora nk'inzuki zitanga gutangurira ku kantu gatoya uko iminsi ihera hakavamo ikimamara kinini kizovamwo ubuki bwinshi bityo abagwizatunga bose umwe umwe kuri gato zozana mu gihugu kakazoteza imbere igihugu c'u Burundi Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika i Kigali inshuti mukomeje kudutega amatwi aha niho dusoreje aya makuru mbashimiye kuba mwaduteze amatwi imbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'Amerika biri imbere Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikoro ni nawe waba yagiranyirije aya makuru mu izina rya bagenzi banjye bose mwumvise ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese
yesinanga azamalamo zokina fukami ayukilo sabonanga
aho yesu ageze birahinduka aho yesu ageze birahinduka aho yesu ageze birahinduka aho yesu ageze nta ntambara oya aho yesu ageze nta bwihebe oya aho yesu ageze nta bwibone oya aho yesu ageze baraseruka aho yesu ageze ahindura amateka rero aho yesu ageze ni umunezero gusa nanjye nzajya muhimbaza uko bwije uko bukeye nanjye nzajya muririmbira kirimo no gusenga Eh, eh. nanjye nzajya mucurangira iminsi yose nanjye nzajya muvuga ibigwi iteka ryose iteka ryose
Master B on B.
Hehehe. sokina bengi yesu aze mbangu nangolula ye lokoti ngai mpe atomboli ngai yesu
sabura kuomeshake na bedenego babajugunye mu itanura ry'umuriro yesu ubwe yarabasanze arabahindura bavuye mari basima baranemerwa yegereye amwongerera imbaraga zo kuyobora ubwoko buzira hera arabuyobora neza rero ntabwo bigeze biba inzara cyangwa inyuma ntibikabeho ntabwo
In a party, y'all. In a party, y'all. You know where it is. It's been nice, been good. We gonna move on. Yeah, we are empire. Fire, fire, fire. We got this, man.
Believe in, don't worry. I wanna let you know, you know you're my only. I will never, never let you go. I don't believe, I don't believe. Baby, give me your body napenda. Habibi njoo, nakuita mpenzi na zizi njoo. Mama wa bana wanje, yeah, nyina urubyaro rwanje, ayuga nkabikazura ganje. Yeah, yeah, yeah. Ntusige karukanda tunuye niwe wafashe umutima urawutwara Ntukuzige ngo ngurane Ntukuveze ingurane Yeah, yeah.
Papara, papira, pararatata. Nagenda mfise ingorane. Yakure mfise ingorane.
I call you mom, I call you honey, I know you like. I call you queen, I call my life, I know you like.
Me, I call you papi, I call you daddy, I know you like it. I call you daddy, I call you papi, I know you like it. I feel good, I feel good when you talk to me well. In your eyes, boy, I read that love you have for me. Nacho dutandukanya kuko ari umbwiriye I don't believe what I see kukuru wanje kwenye maombi ya kila siku nitashukuru Mungu kwa kukunipatia wero yangu abo basiru bavugisha ibigambo turekane nabo tuvugisha ibikorwa mutima nico yifatanirije nawe ushobora kugitandukanya boy boy boy kubanyo mabodifaya bodifaya boy kubanyo maboy boy boy kubanyo mabodifaya bodifaya boy kubanyo
Niwe wafashe umutima urawutwara, ntukuzige ngo ngurane, ntukuveze ingurane, yeah, yeah.
Papara, papira, pararatata. Nagenda mfise ingorane. Yakure mfise ingorane.
Call you mom, I call you honey, I know you like. I call you queen, I call my life, I know you like.
Me, I call you papi, I call you daddy, I know you like it. I call you daddy, I call you papi, I know you like it.
intare zinyasanuye impyisi ziri guhuma umwanza mbonye intambuko ibyanjye byanze ku gasozi k'irimbukiro ndahagera ngacika intege natera intambwe nkatsikira nkagwa mu isaya monyorwa mpaguruka nkadandabirana akaga kaje